Hmm. my people, portable has been disqualified. hey you see wetin our mouth you see this mouth eh sometimes eh if person talk too much im mouth go put am for trouble especially person when e never smell money before money come come meet am so my correct people, welcome to bcg tv please if today is your first time or coming across my channel Don't forget to subscribe, hit on the notification bell so that whenever I upload any video, you'll be the first to be notified. So my return is Almighty God will bless you. And for those who are sharing me out, those that are going and coming back, God will bless you. Hey guys, I deal on Royal Home Celebrity. I react on videos. So guys, we are going to sit down here. Let's react on this particular video together. This is portable, guys. Mm-hmm portable disqualified yes my people. we go sit down here watch am together and credit to portable so my pipu if person too talk e go enter big wahala shebi una know say last time when portable dem give am from ten million now see wetin ten million don do portable now when apc take give portable ten million say make e take go the nominate wetin dem dey take am campaign for dem i don know so guys na Portable come my come begin challenge davido you understand who god dey don bless nobody can curse you know sometimes eh, all these people wey dem born with eh, na iron spoon i go call am because no be golden spoon na davido be golden spoon so portable na iron spoon as you come see say god don dey bless you. you don change you don dey change your life and you come begin change the life of your family why can't you just keep quiet and do the normal thing why you come dey allow your mouth come dey run you down you know anyway no be fault or portable anybody wey never see money before na so e dey be i say dey do some people for this our youtube journey When be say dem never see money before if e dem just happen say god youtube just pay dem na so dem begin insult pipo wen e senior dem dem no go know age mate again so my correct people, but this one go show as a lesson for pipo wen dia mouth no go keep eh, sit down for one place wen dia mouth go dey put them for trouble People are watching we don fit tok am say this portable and eh, your mouth Now e go put you for trouble They say stop you refuse to stop you don't know when to stop you don't know when to start na be portable own um, because of ten ten million portable begin dey eh, ah, eh, insult davido although e don beg you understand although e later beg davido from there e begin say im na dat eh, court na say na im be the person wey e create dat court group you understand so because of dat court group uh one million boy the thing now don put portable for trouble They don dis portable has been disqualified from headies award nomination because of the investigation by the police force after the claim to be afflicted with the cult group one million boy you see ah now you see ah because of those kill um eh, those um one million boy something dem don dip dem don wetin i call am dem don disqualify portable e say wetin go give you ever although later on e go beg davido but you know police na because portable mouth because of say you dey do dis thing with davido eh, you wan i don no know because of say you come go this apc this governor come give you money for osun state na you come go. come think say you fit dey curse pipu you come dey bite di finger wen e go fail you you understand me i never see am before although him don beg davido so e get to go beg am more see now you have lost everything guys so guys i go read am for now so i dey try to enlarge dis thing and my pipo una go suffer help me advise dis guy becos di guy no dey hear word you understand me as you dey beat am for nyash him go dey use him mouth dey talk you know especially you know i know people na when no think say god go even bless them before at the end of the day god come bless them. una know how e dey be na wetin happen to portable na be this one hmm person when they born with iron spoon so it's quite different for person when dem born with golden spoon see am e say notice of eh, disqualification of eh, the hedges nomin nomin nomini nom norma nominee we regret to announce that the following are numerous in dedicating statement made by Mr. Hebrew Okikola probably new as possible, and the and the increase negative affected that Mr. Okikola has been gathered from the from the Nigeria police and the general public in the recent time di organise of di of di headies have resolved to disqualify mr um eh, portable as a nominee at di forthcoming fifteen headies award um e say di decision to disqualify mr okikola is is um accused by series of rumours by mr akintola via his social media platform on the 25th of may 2020 he threatened to kill to kill he. harm or caused harm to the nominees in the same category of award he was nominated for. If he oh, if he does not emerge the winning um, uh, prizely, those are this thing is too small for me. Oh. my pipo di tin small i wan be small di write up ee eh? see wetin possible don cause for himself e write up small e say those are di awards anybodi do who anybodi who anybodi else who won we ask for dem you know. to be killed i will ask dem to kill di pesin if di allegedly give my award to some to someone else they will die um mr hebrew okekola said on the eighteenth of july